father plenty money for my backyard plenty money for my house yo no recession for where you dey olúwa visit me i dey wait yo àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ẹ fún mi lówó mi ò ní ìyàwó káyọ̀ o baba bless me o i no go stingy o try me make you see i no go get am money money ego ego àgbékánu kò owó money money ego ego ego òwò ọ̀yàdé mi dákun mo bẹ̀ o. bless me bless me baba give me good life ìpadà kí n máa yan fandafanda lójú ẹlẹ́gàn mi o money money money. dey do my best every day i pray make e add up baba i no want to steal o jọ̀wọ́ mo bẹ̀bẹ̀ o ó pé kó pọ̀ àní mo bẹ̀bẹ̀ o torí dẹ́bìtì mi pọ̀ ó pọ̀ o fámìlì mi pọ̀ ó pọ̀ have mercy on me and give me good life e dey last me peace of mind every day as i dey grind your favor follow me, Baba. Money, money, eko, eko. I think I know. people i salute una and welcome una this morning to una business and lifestyle program inform me with olayemi on inform me radio this eh, morning i salute una well well eh, na una country sister olayemi and dey for line so yes blessing my voice just get as e be today very very um, tantalizing yeah um, you know as e be say i don move to another stage now i need to dey talk um, like uh, like the big big person that I am, you know. <laughs> and uh, if you not like, make not choke. <laughs> Mr. Mike, not forgetting our white you will. <laughs> All right. well, I just I, I just the joke. I just the joke. Now joke is we. joke we are i salute una well well <laughs> surprise dey still this morning <laughs> o all our listeners all over the world i salute una i welcome una especially mm, the indigenous people of nigeria from the north the south the east and the west hailings from the studio the on the number one online radio station where the the message no dey controlled we dey talk am the way e be eh and then we go still even challenge una say make una go do una own check check and give us feedback give us more information sef because not be only one person get the access to information all of us get and one funny thing about information be say the way wey i take dey see something severally for this place the way wey i go take interpret something not being you go take interpret am yeah. and somehow somehow e dey connect we we'll come dey see the bigger picture even as we dey discuss the matter so. Yeah your point my point her point his point her uh, him point they point uh, <laughs> we point uh, we point by the time we put all the points together we we'll dey see the bigger picture so na so e be so therefore those of una wey dey lis ten uh, make una do check check send sms or whatsapp message to plus two three four nine zero five five four eight eight three one one may i call the number again plus two three four nine zero five five four eight eight three one one. Mm, obi only me dey inside studio make um, madam ikekwa greet una this morning yes madam ikekwa. Mm, thank you my sister eh, you see na be our country sister me i be that state sister. <laughs> yes o me wey be una state sister i greet una this morning <laughs> my name na sandra ikehu i salute una plenty plenty he come from country me i come from state <laughs> no say saction nato don dey saction we go think of you know say my voice no sound like im own you no get public holiday <laughs> eh, eh, she no get public holiday no more public holiday okay since she na state sister oh. you na wetin local government sister then im na wetin One, community. one, what? Okay, so uh, local government uh, brother uh, greet us. Uh, then before we go call, but meanwhile, na him be our senator. Yeah, yeah, senator. Imagine that <laughs> word we go through. Now we call. <laughs> <laughs> oga uh, see oga mike i no dey here o oh. where you for get that kind thing for abeg o this thing uh, eh, for women beat eh? if dem don block dem for road na warn dem seriously you know say woman beating na worse pass man no women beating woman never beat you before. <laughs> oh it's you know say i get different different people wey i i know some of them eh their colon their colonels eh <laughs> somebody do so tey you know say yesterday we celebrate uh, international women's day <laughs> all all over you get then they come somebody come send one video He say this one i come crown everything one man wey several women beat <laughs> and the one wey say wan divorce im wife. <laughs> so so na na how the women come take uh, finalize the celebration with <laughs> <laughs> that one so dem come all of dem gather beat one man i no talk anything o but no we women we no dey do like that for that man to do for dem to beat that man e mean say the man don e don e don in fact im cup don overfull na im make dem. and uh, they take decision yesterday o oh. and the eyes have it in the parliament of women they say no more voting for man again yesterday. okay yes when the even in fact even a commissioner to a sitting governor they there when they talk am yesterday say no more voting for men. okay uh, so uh, say dem dey there dem dey do what they like dey say uh. na women they won't punish henceforth women make una arrange no more voting for men. Oh. so who go dey follow dem go do dancing at di airport to receive di nomination form mm. na here we go see wetin go happen. we go see whether na mm-hmm. mouth na dem dey make or whether dem na when we reach there we come see how the matter be well this one i want to greet everybody this morning my people na so the matter dey always be for this platform and dey make am dey jollificate our mind to always make sure say we come here every morning you see the joy alone eh you no need anything when you go house you sleep when you wake up even if doctors come check blood pressure dem just discover say the T2 over normal They'll say ah, ah, how you come over well like this Now this laugh now from here yeah my people my name is adeomu akao when my brother don't greet finish we will take our studio reading and then um, we come use the matter take enter the cocoa again this month. you not talk say from local government. well um, <laughs> my country people waiting dey there be say um, we know say um, the life no balance according to wetin we talk you know say. life balance i no i no know where you dey come o no no no. Hey, eh, i eh, wan eh, greet una well. life balance. no it's not how women go be how many for house of senate or rep and men go carry the rest. see oga. Okay, so i dey try at least console balance. them make them calm down make them no worry even that one hundred and something seat wey dem dey demand for e too small so make they just calm down dem go even get more than that no need for us to fight mona eh, eh. vote for me when e reach my turn <laughs> i know say i be man eh, i dey use this opportunity dey beg una now so my country pipo na me and my brother oga mike if for shoe na you be if for shoe <laughs> and for everyone and for no one so no na no no the last time we hear that statement e no work for us this one now na the real one na me be the real original one so na me and my brother oga mike the organic senator una well done. oga eh, oga adeoma abenovex when e dey talk just now e dey talk say this that uh, seat Eh, thirty five percent wey wey we dey talk say the thing too small oga omo. we dey talk this matter yes o oh. women no know their power wetin dem know the power dem get see oga adeomo even without being in that place the, if women choose to turn this country around overnight okay see i dey laugh i know sabi woman abeg una no vex o i dey with una i dey support una well well we dey together we are we are together for this uh, bill pushing mm. women come out because of bill hmm. over the killings women no come for out. nigeria women no come out so you can imagine say if women don come together all this while waiting by now solution for don dey things you think say the killing for don if if for still continue the way wey e be like this. no not be woman born the people wey dem dey kill that's what i'm saying so we get this kind power and yet we sit down we dey use am say na politics na we dey pursue come on we get more power even bigger than politics very very seriously e e too big pass politics oga adeoma abeg carry on but the only thing wey me dey i dey beg the women say make dem no dey be people wey dey always go outside go talk dem come back to the house dem come change mouth make una dey talk wetin una go do or after una don talk if am una dey do first before una even talk na so una no go vote for men again i dey expect say the next election for edo state where the wia the women for make that statement na woman go win the governorship seat because the population of women in edo pass that of the men and the youth if the women all over the world all over the world talk now say how many how many eh, women to to one man if we actually say to me e no need bill does it need bill just campaign among women leave the men out of it make women go there go dey temperate for women in every unit if you get one one hundred round the entire state one hundred and ninety-two words. you never get wetin you want which man don fit get dat number. and then we come we come carry our youths follow body follow we, body we, the children them. children wey you born our children we carry I, our I, children uh, now, we them follow today, we dey go, today. na by force if no you no go chop. yes o. Oh. So. before you know if women go on strike say today we go on kitchen strike until a woman win election we no cook again they don win election. Then women do, women no go go market again. They, do you even need a bill for a woman to win election? So to me wetin dey even dey pursue because I still dey talk am um, that bill no go ever see the daylight why? Because how you go come talk say where a man had the, uh, uh, the the power to contest election you say because they say thirty-five affirmation make me no contest I will say wait Madam Ikekwa go na so dem dey do election e not possible make we start to dey make we dey sincere the issue is go ahead and do the thing your thirty-five affirmation go come turn ninety-five affirmation and men go come be five for there you mm-hmm. come dey begin dey see things dey go the only thing I you dey talk mona no use hundred million take renovate office. well this one na carry us enter enter the program today where we dey talk about the difference between political power and traditional power. traditional a political power and a power obtained from the people and therefore must be controlled by the people Why traditional power and a power given by god it is a birthright and is to be enforced by the people you see uh, all this why we they talk this matter for here people know they quick understand say we they talk matter when all of us need to open ear they listen to just yesterday here e get one political party wey dey power wey dey use the slogan power to the people instead of them to go change the thing The power from the people <laughs> they say na power to the people but finally court help them understand say na power from the people. Mm. he use he quote one part of the constitution he said there is nowhere in the constitution where you can transfer the power of the people which means vote ah, to another place. And to another place because na power from the people and who the question the first question is your name dey ballot paper the governor no fit answer the answer na no your papa name abi your cousin name your picture dey there no who dey there na political party and so na the power from the people mm. na give you their candidate power to sit down and so when you abuse am they take am back from you that is how political power can be controlled. Henceforth, make Nigerians they learn, say gradually, this country no go remain like this. Mm. To abuse, impunity go there in place, then later you go come they look for immunity. The power from where you got it go come back and look for it, collect it, and deal with you back. Therefore, political power make we dey constantly dey understand say i get pipo wen give me dia backing and dis backing no be godfathers backing na di pipo backing because of dat i owe dem di responsibility di authority to say i dey accountable to you until we start to dey see politics from dat angle pipo no go dey stop impunity you see wen di man dey talk yesterday i dey listen to am you dey see heavy impunity around why because e feel say as a sitting governor im fit talk anyhow e say i na me go fit choose where i want make i go mm, pride why not choose why you no choose am before your election so henceforth the entire country nigeria the whole world make we start to dey listen to the voice of the people sometimes you fit dey shut the people down say we no wan make you talk even when this government dey do am danger danger dey we dey even we dey see am for this station we dey help dem o oh. na so we dey help dem say dey talk so that dem go know wetin dey happen yes because uh, the mainstream eh, media dem no dey gree talk dem no dey fit talk fear no dey let dem talk hmm. danger dey oh even as a sitting king when your community dey complain listen don shut them down mm. when they say no this one no good find out why they say they so. e no good maybe you fit discover say na one of your own chief mm. for inside your palace na go outside make mistake when message wey you no send am or you fit don send am but e go go there do im own join and then dem come dey say e no good e no good and at the end you go come dey talk say why my people go dey say wetin i talk no good just take time to find out and at the end you go discover say some chief don go outside stain your white wait for you therefore wetin i dey beg all of us this morning be say when power don dey enforced or don dey obtained make we dey make sure say the power no dey abused and people no go dey begin dey look am like say all of you now dey under me david umai whether you like it or not cut don talk o na good morning o. all right my people una still dey lis ten to us on informe radio this morning and this na una business and lifestyle program inform me with olayemi and co um, sharparly sharparly we go enter wetin we the topic wey we don start since um, the characteristics of uh, good governance na we don start so therefore we go continue with am um, and we dey for we dey for <sighs> oya oh not offer, um, o not offer on me transparency mm. yes make we go start with uh, okay the ones wey we don take so far na participation then we take a rule of law last week so this week yesterday we start transparency say transparency is built on the free flow of information say na process institutions and information are directly accessible to those concerned with them <laughs> with those concerned with them and enough information is provided to understand and monitor them all right so therefore oga adeomo we don start am yesterday so make we continue from there we take the definition of uh, transparency uh, of um, of eh, um, yeah transparency yesterday uh, uh, yes we take the definition of transparency we touch am small we say today we go enter the matter proper and then we go give examples of how um, politicians not take the follow through wey transparency no dey and also we go give examples we go give examples today and the solution how e suppose be but before you come on our brother wey dey eh, street him go wan talk eh, to us make we first start the matter mm. eh, make we first hear am and then mm. you know say sabi lay foundation well well na lay foundation <laughs> okay street man hello Uh, okay. Hello. We well, greet you this morning. Hello. Hello. Yellow, yellow. <laughs> yellow, yellow, eh? yellow. Hello. Uh-huh. Good morning, Good morning, oh. oh. <laughs> ah, okay, good morning, sir. Good morning, mm. I greet you well. Good morning, ma. Good morning, sir. Organic senator, why you call the reject you to the ah ah you na senator now. I <laughs> no reject am but I know how make dem brush me for road na make I dey tumble. I just one week you should go blue now. <laughs> Abeg put me down, no carry me climb tree o. Oh. You know say I no dey like to climb tree, I like ground. <laughs> I don't like you well Now go for All right. Good to be Isaac Merlington Atkinson, and um, I've been listening for Akuku and uh, wow, I, uh, <laughs> I will enjoy the program, and uh, I really want, especially, uh, thank Una for this uh, anthem. We're gonna be uh, they sing, uh, you know, it's like poetry for our ear, mm. and uh, the fact that you know, we knew understanding, that we knew understanding. on waiting a uh, political power and traditional power entail. And for those who think they don't lost their sense of judgment, uh, now, they're not strong words Yeah, but look I just talk uh, before they go plug me just now <laughs> now. <laughs> So, uh, uh, okay. All right, so transparency. You know, so now that we stop yesterday. So uh, we'll, go, we'll give you an uh, uh, opportunity now to kickstart them it's just that uh, that was where Ogadio was taking to do. So then just catch my eye before I talk conspiracy. I believe that all of them go together as incite the case, the judgment of um, court yesterday concerning uh, US, okay. concerning the justice. Now, legally, legally, it's still the governor of the State, even though court doesn't state because we just been doing for uh, appeal. Yes. Mm-hmm. And you know, for appeal nine Odigboyeye like Father talk yesterday we call it. Odigboyeye quickly and you know what's going to happen many things will change then the quick carry am go Russian go Supreme Court but the good thing be say the statement of the court yesterday is actually the statement wey the indigenous people of Nigeria the valuable people of Nigeria mm. don make that judgment is very serious there will be challenges if that judgment is currently uh, uh, uh, now, uh, now almost first of its kind, though one like that doesn't for Rivers State when Amechi Amechi made the poster officially among the people that got for um, governorship. Mm. They get yeah. to that guy. Yeah. Oh, Omera. So, exactly. They can't, they can't win the election. But because of, say, uh, ah, eh, anti-matango na national meeting favour because say for the uh, eh, primary primaries some things happen and amechi dey uh, uh, this uh, um, for house of rep um, sorry for state house assembly na be speaker that time so matter come favour am then the state because of wetin dey find so so no be anomaly for the other uh, contestants so the country. okay na the party na im get the vote So they can't transfer the party to Amici, even though they contest them only contest, they Can become government. Now, the people that as people that want COVID, they cannot kind of go appeal. They put bring that matter up to you know the site Amici matter. Mm. So because actually the people that enjoy the vote as Ogadio Motor can. currently, constitution, they a little silent concerning matter. to if any governor change to another political party constitution dey and i believe say dem cleverly cleverly allow that thing for the same lawmakers wey dem switch yes exactly when dem switch then they go lose their their seat na so the constitution talk but for say governors you dey silent and that na tactical way so let's see how e go go let's hope wetin go happen whenever people appeal, then you go know how you go to Supreme Court. Mm. So I like say that the transparency of the court now will see judgment. Mm. You know, It don't bring transparency into, into the, the matter, matter. Now. Yeah. Okay. Okay, so this one now, now uh, from the yeah. angle of, uh, mm, of, of um, the, uh, judiciary. Judiciary. Okay. Judiciary, yes. Okay, you stay there with us, Abi? It did i dey i dey with us ma. okay okay so make make we wey dey for inside studio make we talk about uh, the matter oga dem. Uh, okay um, my people yesterday we really start this matter and first we we talk um, on the angle of say transparency dey show something when dey clear how person fit see straight and seeing straight get to do with say one anytime you seek information for a particular thing for people when the matter concern you get access to am na be transparency if i wan know about my community whether i dey budget no hide budget from me if i want make i go there i see am if i enter budget i come dey talk say last year e first come up 2015 e dey there 2016 17 18 19 20 and 2022 again the name of my community still come up and yet e dey show say dem don execute our project why e still dey repeat itself for 2022 and meanwhile me wey dey the village know say e no come up hmm. if you allow me get access to all this budget to find out na transparency however sometimes on transparency get some hiccups and that place na transparency for get problem for nigeria you know sometimes some people go wear trouser when e suppose wear skirt you come say e get k leg me and madam ikekwa they come from somewhere one day <laughs> we can't see one lady i can't say can you imagine waiting this one They take trousers. do must you be like everybody why not you wear skirt when you go fit help restructure your being e say end eh, now You don't forget say e get k leg <laughs> so and at the end of the matter waiting make us dey go from that angle We should say sometime some situations you fit dey go market now you go dey ask yourself say ah, na married woman na person father na him wear dis kind cloth when dey so transparent dey show all im body if we as human beings fit dey complain about wetin person wear of being transparent why then government dey hide transparency Mm. Mm. two during heat you discover say when the weather dey very very tensed up with heat people they like light materials yes because of easy flow of oxygen into their body system to reduce uh, excessive loss of um, uh, sweat uh-huh, or, or uric uh, um, uric acid from the body fine but by the time you you check you discover say even though naturally good may human be the sweat e good may human be the urinate but sometimes you notice say eh, e still they say the advice, say eh, during sweat no good for you to use black cloth too much mm-hmm. because black cloth on e own e dey attract e dey absorb heat e dey attract heat and because of that e dey shade your body system your pores which is the small small hole wey dey your body where hole eh, air suppose pass enter e hmm. dey shade dem from receiving wetin dem suppose receive and because of that dey make you dey feel more heat take note again e get the period of the day when if you wear orange shirt fly no dey let you rest flies go always dey follow you up and down <laughs> why you not tell me that <laughs> now wetin na make me bring up all these things so i go change na eh? <laughs> this one na gold this na gold yes na gold not be orange Okay. Eh, so wetin make me dey talk am na for you to understand say at every point in time a particular thing dey needed so for governance to actually have the quality of a good governance for government to have quality of good governance transparency dey very very needed just as person dey always use light material to wear during heat why because because people give you power say go represent us Don't forget their eye must dey there the way you dey use them or dey lead them. Um, but but with their situation with dey with their society now wey e be say these people no even care again. yes na there even dey go so. okay thank you ma. you see where people dey look me and you say we no suppose know. Uh, uh, how you go dey find out wetin we do, do with our biro today. Mm first question if the answer government itself know say people need to know na im make dem go set up wetin we dey call code of conduct bureau na im make dem set up the agency wey we dey call efcc na im make dem set up another group wey dem dey call icpc all this na to help people know to help people look to help people know see now and one thing be say people dey always dey in the age of make we no let them know because if we let them know we no go get peace na there on transparent behaviour on transparent transaction inflated contracts and all of that na im first come in the first case contract came into governance because transparency don disappear mm-hmm. otherwise you fit use civil servants take do their job and na because of that you employ them. oh you employ them just on paperwork no if i employ a civil engineer for instance when i know say a specialty na for building i employ an engineer if, if, if you need one uh, i will let you know okay if i for for government now i employ somebody when i know say the area of specialization na road construction this one dey good for construction of drainages how to make sure they distill water away from the city center mm. if na their area of specialization be this i come employ them i employ them on just the job of checking paper no na make they go do the job i tell you employing them now where contract pass enter government na from there they go start wetin they call bill of procurement corruption corruption on im own to shady things and at di end who dey do bidding and who dey do billing bill on quantity survey and mm-hmm. all of that by the time they finish inflated figure don enter matter and so when efcc come see icpc come watch then we come dey begin dey see wetin we no suppose say people come dey talk say you see we fit talk say this thing na obubu yeye go dey inside here na im make dem sometimes somebody go do borehole you see say dem go fetch water put for there mm. <laughs> because transparency no dey around so wetin make us dey talk about transparency today for anybody to fit boast for a city governor to say my government was transparent e get these characteristics to take check to take check now you allow people participate how many town hall meeting did you call throughout your period to take discuss with your people when you wan lead two how many people you allow get let the rule of law really handle uh, police beat traffic e go slap traffic warder say why you stop me and then you come come up again you sit down dey tell me and you say oh you know what as the matter dey now because na my cousin i no go gree hmm. make una carry am go una just let the matter die here e no be rule of law and so when e don reach transparency you go sign mou for china they use china language write am they use german language write am they use korean language write am and you no get converter for dat paper wey you wan sign when e transfer am into english for you hmm, to hmm, interpret even in english language you need somebody to help you really do a proper interpretation na so at the end when that matter don reach there you come dey say i just sign no transparency in that project two when you carry am did you show it to your pipo mm-hmm. if the answer na no you tell people see the contract o oh, see how much we dey borrow see who go execute am if i borrow money from mike and na mike wan still build the house for me di tendency say <laughs> something dey go on between me and mike dey there obviously obviously no transparency because if i borrow money from mike to take do house wey i wan stay e no be na madam ikekwa suppose do that house or me oh okay i'll call eh, you eh, eh. <laughs> and then i go come negotiate with you mm. now i come tell mike see the mood wey i tell you because part of this building i go dey use am as my personal house because i no get where i dey stay mm. but the other part na rent the rent go come dey begin dey come to you to pay you back if i do am like that fine but how i go borrow money from mike uh-huh. mike go come see execute the project of building my house i mm-hmm. will come dey tell am say go dey collect the rent mm-hmm. there is something going on there so transparency must be in governance before you fit talk say the government really i mean really dey uh, e dey good okay all right uh, una dey listen to us on inform radio this morning and dis na una business and lifestyle program inform me with olayemi and co and we dey talk about one of the one of the characteristics of good governance una know say election dey come make una open una eye well well if una no get cutting board make una tell me i go look for cutting board for una so that una mm-hmm. take clean una ears well well una dey hear me so if not na cane i go carry take follow some people this time <laughs> <laughs> eh oga mike before we go bring our eh, brother back the truth be say the cane eh, dey necessary our brother our sister okay sorry eh we go bring am back When now when woman don too do dem come dey call am man na im make am say our brother <laughs> e get eh, one woman dey say she go build house everything the husband no dey aware then she come tell the husband say that place wey they dey stay she no like am say they need to look for another house the husband say okay since i no dey dey around you look for house he come go look for her own house wey she build come dey collect rent hmm. the man dey pay dey pay they don stay twelve years there hmm. before somebody come finally notice am and the lawyer dey wey dey boast dey tell dem say see wetin dey happen see wetin dey i no know say na the man brother na him dey talk to. that that that lawyer na bad person na the man because he no suppose wetin he and he and he yes he no suppose talk am come out but if na me be the woman wait first if na him be the woman i go sue the lawyer. so wetin i dey try to talk now i no talk say wetin the woman do e, e good o. breach of contract eh, so wetin me dey try to talk here mm na transparency yeah the woman no dey transparent at that if the if the woman there are many way the woman for fit do am ah honey i wan dey build this house i get where i borrow this money so wetin dey there so we dey find small small this thing take dey but this one na you no tell the man you dey collect this thing the moment the man just know wetin happen dey share garri marriage don end marriage wey dem don marry for twenty something years if because even the children wey don grow still dey against their mother too say how you how can you do this kind of thing and we dey send you money constantly still you still dey collect money for our father hand na be government like i say at times i dey look say whether na only nigeria these things dey happen somebody na you be md na you still dey check wetin uh, storekeeper suppose dey check na you dey check am why because you no. Know, want that transparency you no wan make fowl make breeze blow make wetin dem suppose see make dem no see am okay now wetin go make a government go come into power e go say na one particular tribe na im wan dey put no transparency you know why at the end of the day e go call dem say call you know say you be my own o oh. you know say you be my own as we dey do this thing i no want any Eh, betrayal probably e get wetin dem fit swear or wetin dem talk where transparency dey you no need to fear say okay this one na my tribe this one no be my tribe everybody go do wetin you suppose do and i notice one thing about this transparency if you let am co come into play you dey get rest of mind trouble no dey come out because everything go dey normal everybody go dey see things nobody go ask question or they go ask less question They no go ask question wey go dey arose problem okay now as a eh, as a president now you look you wake up one morning say terrorist you go dey grant dem amnesty <laughs> then the people wey dey fight for freedom you say make dem kill dem dem be terrorist wey dey ask for freedom not not not na ask na dem dey ask yes na dem dey ask for freedom they are now dis pipo now no dey carry bomb dey bomb you dem no get rocket launcher dem no get eh, tank you understand so if hmm. you look am if you look am the problem wey if you no dey transparency dey cause na many pass especially for our own nigeria i dey take as case study now na be the problem wey we get for this country that lack of transparency if you fit come into play hmm. you go see say true democracy go come out we no need to ask for am okay madam ikekwa hmm. the one wey i wan make you touch now na <coughs> the situation whereby you as a citizen you see say transparency no dey hmm. eh mm-hmm. you con shout come out as you shout come out to point people to know say something dey happen for here o then you go come find out say even your brothers and your sisters wey you dey try to fight this fight for so eh say dem come dey attack you you know say we dey talk say we dey look for solution now yes we dey bring out the problems and also to find solution to the problems how how we how you take see that kind matter na because we know say e dey happen over and over and over again. okay my sister you do well we don dey talk this matter dey come since yesterday true true say uh, for transparency the citizens the people suppose to know um, how their wetin dey happen as in how their representative take dey do work how they take dey spend their taxpayers money mm-hmm. because na government no dey as in dem no get their own money They no dey work their money na the money wey people dey work na they take dey pay tax mm. so when we say transparency the people wey dey pay bring this money they suppose to know people wey we send message how they take dey use this money how they take dey spend am they suppose to dey let us know how dem dey waka all the activities wey dey go on they suppose to dey show us record so when we ask question we no do bad thing because if dem dey transparent transparency talks e dey transparency dey bring about accountability hmm. when we say something dey transparent e mean say you must dey accountable you must let us know give account of wetin you dey do so na our right as citizens for us to ask our leaders our representatives say how this matter dey go how our money dey waka because if we no do like this politicians dey go abuse as in dey go misuse our taxpayers money dey go misuse am that's why i dey hear say some of them go come go dey build be uh, uh, eh, uh, eh, plenty plenty houses dey use million million take dey do furniture put for their house you understand. Mm. na when dem dey transparent and dey accountable fear no go let them misuse our money because they know say they must give account hmm. of this money hmm. because na our sweat so we no go fold hand as citizens and watch our representatives misuse our taxpayers money na the truth na it be that hmm. so for us to always speak out na our right na the right thing to do so anybody wey dey say we speak out na offence that person na eh, what do they call am na corrupt person because na only where corruption dey na we no dey see transparency and that one na wetin we dey call bad governance mm. because okay. where transparency no dey it mean say na bad governance na dem dey operate for there. okay all right. my brother still dey for uh, line with us uh, bros you stay there there madam i dey i dey kampe. okay all right i i throw one question to madam nkekwa i want make you still uh, add your voice join am we dey talk about transparency right now eh i don see situation whereby some civil societies don come out maybe come dey talk say see wetin dis uh, government dey do see wetin this government dey do not be so the thing suppose be and yet you come dey hear some kind comments wey the people wey dem dey care for wey dem suppose dey care for the valuable nigerians dem go even dey attack those people sef you sure say something not not lose not not dey lose for our head when e be say person dey bring out some relevant issues wey suppose wey concern us eh then we con dey we con dey shut the person up we con dey even insult the person yes madam all these kind things dey happen every day Mm-hmm. So, what, question: what, do we do in such a yes. situation? Yes, yes. make I speak to the uh, civil society. You know, a very important question you ask. Now, make I take our mind back as, uh, you know, as indigenous people of Nigeria. Make, make we take ourselves back to events as they begin to unravel from the 1970s. Now, we get a certain people. Now, though they don't officially call themselves civil society uh, you know, CSA organization. Okay. That individuals sort of stand out in the past when when they when they you know they push the agenda of the indigenous people of Nigeria. People like Stella Nicholas Okuti. Was there ever any time when Stella gets issues that people you know get support of the people? Mm. You understand? Mm. So at least if you be so na don una una swimming well na me be the omomo for the street for the matter una swimming well una live una know oga ademoye you know these things <laughs> look how e be seller did the people ever withdraw support from seller no He -mm. down for for one one corner of uh, madam table uh, make we check uh, people like gani fawemi mm. they were still help for the history of this country wey gani fawemi not get the, get the support of the people. Mm. They have the support the people. So what well, what, eh, what, in, what they happen now? Wetin dey happen na be say the civil society no get mentality say dem dey fight wey be say we dey get solution wey dey affect the people. Mm. yes yes oh, madam yes even if they see dem win see dem win this case we say how much of the case e fit affect the people see madam if you dey fight fight no fight blindly fight with purpose if you dey civil society make we dey see what you dey do make we dey see what you dey do if you are fighting for the people make we dey see your logical conclusion to matters as we dey get matters of transparency right now i bin wan jump into the direction wey oga abiodun take go wey e dey very important na wetin civil society suppose look between the so that as they fight the party people dey see the result there is no way just now when uh, the court take court my papa call me he give me one document uh, give me one document you know uh, print out wey dem print out he come tell me he come tell me say he say dem e no get how the issue of transparency go get go get uh, um go get self hearing until the rule of law dey considered and rule of law mm -hmm. na one of the one of the, uh, one of the characteristics, yes. Of, of, good governance. I don't know whether we don't talk about them here. Well, yes. That one that we treat last week. Last week. Um, we treat them extensively last week. Exactly. And I know this. Now, if you don't get our rule of law, civil society begin to fight for you. That the, the result, it will be like a, eh, it will be like cinema for government. Because mm. they hmm. fight for people they, they, do town hall meetings of course that people they contribute wrong run civil society mm. they give the, the town town hall meetings They give people briefing. Mm. Well, people go They know wetin dey happen. Mm. And now they fight blindly we never even go jump into one matter uh, government go bring another policy go join so how go dey jump into politics politics are programmed uh, uh, uh, uh, programmed uh, uh, uh, um, or documented change of events where every government can only be reading. giving uh, eh, uh, eh, terms and conditions. <laughs> Every stage you don't know, you don't announce it. You don't know, you don't announce it. That's the only thing that happens. Everybody job of policies. You can't get results until you begin to hold government accountable on the basis of rule of law. The transparency is not going to happen. So take for instance now, any, many of us don't know, maybe not know until I see this document where my bank giving now. The elements of the rule of law. I'm not saying rule of law, the elements. I don't know and the element is say uh, it's say number one because na transparency oga adeomo talk rule of law twice e dey dey my mind just i just dey say wow wow wow wow one of my give me the the elements of the rule of law citizens cannot be found guilty of an offence that wasn't a law mm. when they can't the what do they call retrospective laws. That's a place where they go. So mm. mm. but two element of the rule of law. is that everyone is innocent until proven guilty. when Nigeria slap you tired. presumption of innocence in a fair and public trial. <laughs> na really fair fair and public trial. Mm. Mm. Yes. okay, okay, Mike, this enfranchisement na be the thing wey say that is say What is being right because but I get question from my girlfriend she say she say transparency na our right our right our right as citizens that disenfranchise wey be say they know they dey deny you mm. of your right wey be the wey be the mother of all uh, all transparent ultra transgress uh, manifestations. Mm. Number three, citizens cannot be punished on their rights affected unless a court of competent juris, jurisprudence has decided a law has been broken. Now, number four, the government cannot, sorry, the government can be challenged that their citizens rights to the government can be challenged about the actions, about its actions mm-hmm. by the media and the citizen mm-hmm. and even the courts. And number five, all citizens are given natural justice, procedural fairness. And every of these elements of the rule of law Where the where the global, where the uh, uh, global accepted practice right now mm. now what is that in Australia, uh, Australia's legal system. They said Australia when they give COVID nineteen uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh court ruling, where they deny people of their rights. Okay. So you consider no both things when they happen. So if society go carry papers with on rule of law they still enforce uh, transparency. Okay. Bro, uh, uh, boss you know because of time uh, you need to summarize now make you waka comot because e get one question wey i wan ask right now you dey talk about uh, <coughs> uh, summarize dem make you make you waka comot but you no go end o you go still dey with us sha but just waka mm-hmm. comot because of time. transparency mm-hmm. i talk yesterday na im be the principle wey be say you go allow wey dey na be the principle wey dey allow people wey dey dey affect Set by the administrative decision to know about the result and about the processes wey lead to their decisions. Mm. So, that one na be the death rock of accountability. Now, if we zero in on that topic, mm. we go say society dey disrespected because they no dey go properly legally you know, they go on the proper tenets of legality. All if right. they do that, mm. that one they want to do. I, I, I, later on, if you get the opportunity, I will even explain relationship between. Ah, you, una sure say we no go we no go extend uh, this the over go dey so just waka comot sorry e get wetin i bin wan tell make i quickly add join uh, this matter because mm. of the question wey you ask mm. uh, i want to appeal to the management uh, oga nova go i want to appeal to the management on spill over. say make we allow this transparency go into next week you see it doesn't say one yeah it it don't don't talk one important thing why civil society organization the way they attacked first of all we know say a lot of political civil society day in town two eh, we get a massive army of educated illiterate in town as well na educated illiterate yes <laughs> i'm sorry you see sometimes stand beside it you know why i have to apologize to the people say it's a shame say you dey educated but at the same time I need literate because without knowledge your education is invalid mm. now if i the army wey we get in the society today when i dey say massive foot soldiers our army you see these politicians get to know our weaknesses and then they will know how who to call uh, ah, say ah. you remember what one person tell mr mike recently say you wan build house yes just yes. introduce me to this pipo and uh-huh. house we go complete am for you in three mm-hmm, days -hmm. dem wan plant house for am <laughs> now you you can imagine wetin person take dey cajole human being mm. into doing wrong mm e does hmm. not care The same thing na lead to the issue of vote buying say shey you know say this money five thousand. go reach you cook soup buy garri today mm-hmm. but you have forgotten say when you don receive that five thousand. na for four years you no cook soup you no cook soup you no buy garri so now we get very massive army of people. when even though the civil societies in the first case they no attack they no take the matter from the bedrock of the issue mm-hmm. then they jump into some certain issues mm-hmm. them on their own the massive army of illiterate wey we get they don cajole them and then you see a government little sponsor through a faceless human being mm-hmm. who will make mm-hmm. a call mm-hmm. and then he go organize some boys mm. they will just go there do an attack mm. but when you look at it you say after all i'm fighting a just cause for the people mm. first of all how did you start your just cause there are always motives like you said this radio station no dey set up without a motive mm. the motive na to make sure we get a better nigeria yes now correct <laughs> eh, eh. now but some civil society go go into a particular thing because who dey supported during politics no win election Mm. And so, oh. and so, whenever they are, any, any that government make a mistake or do something, knowing to where say government they always do things in impunity, mm. they will constantly they go court, they go court. And so the bad guy will say, okay, make una no forget. Say when you see man, let me tell you, during campaign, now you go know the strength, the weakness, the vulnerability of sorry say i use that big english of all civil society because during campaign all civil society they on the list of all politicians during how to settle how they mm-hmm. think galvanize who pay pass na dem dey support and by the time they don finish supporting and the person no come dey pay the bill of how we take support you dey constantly dey take the person to court e will tell you its politically motivated therefore my people this morning transparency if e dey rule of law go born the children well well and people go get wetin we dey call participation in that same government because you see these three points wey we don make so far yes, dey yes, dey interwoven dey tie each other together and if one no dey the other no go fit born im child therefore my people this morning e good make we dey make sure we work together to let participation rule of law dey in place so that transparency no go die for governance una good morning my name na adeomo akara salute una. correct uh, madam ikekwa my pipo na don hear wetin we talk o oh, -huh. we go continue dis matter next week dey say na wetin person comot eye na im mate do pass am my name na sandra kekwasa. well my country pipo i no go talk too much o oh, na me and my brother oga mike more na wait for next week na bomb dis one na just the bullet una well done. okay bros. Uh, ah, madam thank you uh, i eh. no dey talk dey talk say eh, na who talk like na who talk like that dey talk well o. Eh? <laughs> you go fit get transparency if you no look rule of law and oga demo don tell us talk say all the elements dey super important mm. now separation of power wey be say the principle wey be say uh, legislature e go share power executive go share power judiciary go share power everybody go share power then e go dey easy to dey hold government accountable because everyone go dey do their work that game go dey see prosperity my name is isaac mary lady pick out people Ah, christmas e dey for real. <laughs> all right eh question dey my mind though, and i go throw this question so that I go use and take prepare for for next week eh okay if must we wait for the civil society to be the ones to fight for us The people, we the people, we no fit fight this fight for ourselves dat na question for next week when we continue this topic my people, una dey lis ten to us on inform me radio this morning and dis na una business and lifestyle program inform me with olayemi and co yes we dey talk about good governance election dey come uh, politicians don dey waka run go everywhere every in fact villages wey dem never go before dem don dey go now and only god know whether after now dem go go that place again people don dey drop eh, envelopes and drop bags wey people dey fight themselves over now make una dey very very careful village wey never hear siren for like four years dem don dey hear am make we dey very careful we fit get am right na for all of us to join hands together the indigenous nigerians from the north the south the east and the west for us to take But take it back by force with the information wey una dey hear so if una choose to use am e go go a long way wey e be say even if katakata dey burst for anywhere you go get peace you go dey enjoy yourself una remember the information wey una hear and use na im be di power wey una get to take comot for the situation wey una find una sef my name na olayemi may una never comot though because the next program dey come i salute una. you.